mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves mushobora kandi no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook urubuga rwacu ni voa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese haba twumvaho muri hose ku isi mu kanya n'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha turaza rero kubaganirira ku ndwara ya kanseri yo mu muhogo ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti banywanyi ba radiyo y'ijwi rya amerika nongereye kubaha ikaze mwese uyu munsi mu kiganiro muri isanga nk'uko nari mbivuze mu kanya turaganira ku ndwara ya kanseri yo mu muhogo urifuza se gusobanukirwa n'iby'iyi ndwara guma hafi ya radiyo yawe ntujye kure rwose twabatumiriye impuguke mu kuvura indwara zo mu matwi mu mazuru no mu muhogo mu bitaro akorera ku bitaro prince regent charles ni i bujumbura mu gihugu cy'u burundi turaza rero kubaha umwanya nk'uko bisanzwe mubaze mutange ibibazo byanyu n'ibitekerezo ndetse muduhereho telefone zanyu iyacu ya watsapu ni kubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe reka noneho twakire umutumirwa wacu ni dr jean gentil rumbete ni umuganga rero wo ku bitaro nk'uko nari mbivuze prince jean charles i bujumbura mu gihugu cy'u burundi muganga ikaze ku ijwi rya amerika
ndabaramukije cyane ye murakoze kuba mwantuye muri icyo kiganiro rwose nanjye ngushimire cyane kuba wafashe aka kanya ukaba wemeye kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika mu kanya buriya baraza kugusobanuza hari benshi batubwiye ko bifuza kumenya iby'iyi ndwara ya kanseri yo mu muhogo uburyo ifata n'uburyo ndetse bashobora kuyirinda cyangwa se kuyivuza mu muhogo rero ni kimwe mu bice by'umubiri mu byo mwanononsoye nagira ngo mu gutangira utubwire iyi ndwara ya kanseri yo mu muhogo ni indwara ki
murakoze cyane uti kanseri yo mu muhogo ni iki ni ibibyimba biza mu bihimba cyane cyane bibiri byo mu muhogo kimwe bita larynx ni agahimba gafasha ibihemero ikindi bita pharynx ni agahimba gafasha gutwara imfungurwa utwo duhimba tubiri rero kamwe kari inyuma y'akandi tukaba dusanzwe dufite igikorwa cyo guhema kuvuga no kumira ariko twamenya neza tumenya yuko iyo kanseri y'umuhogo ari kanseri by'ukuri igihe tugiye gukura ko agahimba gato muri icyo kibyimba tukagipimisha muri laboratwari hama noneho bakatubwira by'ukuri ko ari kanseri yo mu muhogo murakoze murakoze cyane rwose hanyuma se hari uburyo umuntu ya mbere na mbere reka maze nkubaze ikijyanye n'ibimenyetso by'iyo ndwara uravuze ngo ni utubyimba ubwo ni ukuvuga ko habyimba ariko ni iki cyabwira umuntu ko arwaye iyi ndwara ya kanseri yo mu muhogo
turashobora burakoze cyane turashobora kwikeka ko iyo muntu arwaye iyo ndwara ya kanseri ibimenyetso ni byinshi ari nko kumva wama utamerewe neza mu muhogo hariho kwama ufise nk'urutero rute mu kanwa hariho kugira ibikororwa ndetse bivanze n'amaraso mu kanwa hariho kumira bigoranye hariho kubura ijwi hariho kuzana ibibyimba ku izosi ku ntambwe rero imbere tubona umurwayi yasinzikaye hariho kuza ahemabirika nabi akaba yarataye ibiro cyane hariho kwanka noneho kwamira burundu izo mfungurwa aba afashe ngibyo ibimenyetso nyamukuru twibaza ko bishobora yuko uyu muntu yoba afise iyo ndwara twicekeranya Nge, iyo muketse rero muhita mukata akantu aho ngaho muvuze mu muhogo noneho mugapima kugira ngo Yego.
mumenye neza niba afite iyo ndwara
ego cyane turahita tukagira icyo bita biyopsi ngira mu kibuno Mm.
no gukata agahimba gatoya Mhm.
tugahita tukakarungika muri laboratwari noneho bakatubwira yuko by'ukuri bakemeza ko ari kanseri y'i- y'ibyo bihimba tugiye kuvuga Mm. none umuntu yakwirinda ate kuba yafatwa n'iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo hari uburyo bishoboka
Eh, kwirinda ngira ngo twari kuvuga ibimenyetso mugabo kwirinda bivana n'icyabiteye Mhm.
icyabiteye kimwe kimwe cyose ikibitera ni byinshi Mhm.
aha rero umuntu ashobora kuyirinda ni ibintu byinshi biyitera ngira ngo ni uko mutabitubwire mugabo inge- mbanze kwibutsa i- i- ikibitera cyane cyane ye nibyo mu bi- mu byigwa byagizwe n'abashakashatsi ibyo dusoma n'ibyo tubona hariho ibyo dufungura n'ibyo tunywa haraza itabi n'inzoga hari nk'iyo umuntu mu muryango wiwe hari ibyo adashobora kwirinda n'ibyo nk'iyo umuryango wiwe yagize iyo ndwara ya kanseri hari icyo bita predisposition genetique aho rero biragoye kubyirinda ko umubyeyi yari yagize kanseri harashobora kuba umwana umwe cyangwa mu bandi yoba ashobora kugira icyo bita predisposition genetique n'atoba afata ibyo bintu byose noneho agaterwa n'indwara ya kanseri hari nk'iyo ufite ibikomere cyangwa infection muri utwo duhinga duhegeye kuvuga aho rero birashoboka yuko umuntu yokwivuza hakiri kare agize infection zirisubiriza muri utwo duhimba duhegeye kuvuga duterwa n'iyo ndwara akatwivuza hakiri kare kugira noneho ak- akingire iyo ndwara ya kanseri hari nk'iyo ufise ya migera hari imigera itera kanseri hari imigera tushobora kuvuga mu kirundi witwa ebv epstein by virus hari uwitwa hpv human papillom virus hari uwitwa vih sida iyo migeri itatu mu byo banditse abashakashatsi ba- baravuga yuko ariyo yoba ikabura cyangwa igatera noneho iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo tukaca dusaba abantu ati kugira tuyikingire ni gute umuntu yoza akipimisha akamenya by'ukuri ko agendana iyo migeri itatu duhejeje gus- kudondagura Mhm. M- muri Bwa make nyuma ari nk'iyo umuntu ehe yego ba- komeza
alo komeza komeza urangize hanyuma hari igitekerezo nk'iyo cyawe umuntu ahura na bya byuka bita byuka shimike utavyikingiye hari ivyuma nka barya abantu bakora mu ma profe- mu ma- mu ma- mu mahinguriro hari ivyuka ah, birimwo produit chimique bitwa bita chrome ar- arsenique acide sulfurique za nickel barya batikingira barashobora guhura n'iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo ngivyo ibintu nyamukuru bishobora hari ibyo dushobora nababwiye ko ari- dushobora kwirinda n'ibindi na- noneho tudashobora kwirinda kubera bisanzwe bigize umubiri wacu ye muri make Nibyo, noneho mbere nibyo.
y'uko twakira abakunzi b'ijwi rya amerika nagira ngo utubwire muri makeya uravuze Yego.
uti umuntu ashobora kwirinda ariko kandi ukanasaba Yego.
ko n'umuntu yakwivuza hakiri kare iyi ndwara umuntu yamaze Yego.
ku- kurwara byamaze guhinduka kanseri yavuga akira
ajye hakiri kare aravurwa igakira mugabo birababaje ko tubona abantu kenshi baza ku baba baragiye ku mugwa ku muganga uyu n'uyu n'uyu n'uyu bakadushikira noneho indwara iza yarageze ku rugezo rwo kwa muganga muri mpuzamakungu bita classification TNN ni ukuvuga kuri stade ba- bakasa sero OMS u- u- OMS eh, ishami rya rya onu Organisation ryita ku Mondiale de buzima la Santé Mm,
by'amagara y'abantu bavuga ko urwo rugezo noneho urwo rugezo afise amahirwe make y'uko yokira iyo kanseri mu maho- mu muhogo ariko rero n'abakiriyemo imiti irahari no kuri urwo rugezo umu- umurwayi aba afise hariho imiti itariho ngaha mu burundi uburyo butariho ngaha mu burundi bwo bakoresha hanze mu bihugu biteye imbere aho bashobora noneho gupfupfahaza iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo ndabashimiye cyane imiti rwose n'imiti yitwa radiotherapie chimiothérapie cyangwa chirurgie radicale avec kirage ganglionnaire ye ibyo rero mu bisanzwe eh, ibyo byo kubaga byitwa chirurgie ekiraje mu Biru- mu burundi turabigira ariko igihe bitari kumwe n'iyo miti yindi ibiri eh, amahirwe ni make y'uko uyu murwayi ashobora kubandanya n'aho abaho ku rugezo oh, rwanditswe rusanzwe rwanditse eh, kuri iyo kuri urwo rugezo aho ageze ku rw'iyo kanseri murakoze cyane nyamukuru twubabwira Eh, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga ku byerekeye amagara y'abantu ni ikiganiro muri kumwe aho muri kumwe na dr jean gentil rumbete ni muganga akaba rero yaranonosoye ibyerekeranye no kuvura indwara zo mu muhogo mu mazuru no mu matwi nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire bireme uranyumva ongera ijwi
ndimo ndakumva ye urahagana he
Eh, ndi ndi mu rwanda i musanze mu karere ka musanze ye mwiriwe neza sawa ngaho i musanze
twiriwe neza imvura ntibwihise nta kibazo Mm,
ubu ngubu imvura irahise abaturage barimo gusubira mu kazi nta kibazo mm. ye ikibazo ufitiye muganga ikibazo ndamanza mbashimiye ku kiganiro cyiza mudahema kutugezaho murakoze ariko ndabaza muganga ese umuntu urwaye iriya kanseri yo mu muhogo Yego.
amaze iminsi atarabimenya noneho akarengwa yajya kwa muganga bakamuvura Yego.
agakira Mhm.
ikindi namubaza ese ni ibiki twakora kugira ngo twirinde iyo kanseri yo mu muhogo ko numva nari na mbi cyane iyo ifashe mu muhogo ko umuntu adashobora no ku- no ku- no guhumeka neza twakora iki twako ni iki twa- twakora kugira ngo tubashe kuyirinda Mhm.
ese Ye.
birashoboka ko Itaragufata, hari ibyo bra- twa- hari ibyo twareka no kurya kugira ngo iyo kanseri itaba yadufata mu mihogo yacu
ye dogiteri rumbete bumusubize arashaka kumenya rwose Yego.
iki niba umuntu kanseri yaramaze kumurenga niba yakira ku buryo yakwirinda cyangwa se niba hari n'ibiryo kuko mu muhogo nyine haranyuramo ibiryo mwa- mu byo mwavuze hari inzoga mwavuze ariko yibazaga niba hari n'ibiryo umuntu Yego.
atarya
yego murakoze cyane yabagije ati none eh, umuntu yo- imaze kumufata yo- yokwirinda gute cyangwa ibyo biryo bijya gute umurwayi iyo amaze gufatwa n'iyo ndwara ya kanseri akadushyikira in- imfungwa ntiziba zikirengana turaheza tukamugaburira pari icyo bita sonde dogavaze mu kirundi ngira ngo mm, biragoye gu- gusigura ni sonde ducisha hariya noneho hirya y'icyo kibyimba akaza arafungura acishije muri iyo sonde ariko rero si ifungurwa zose afungura imfungurwa zoroshe canke z'amazi iyo ahumeka nabi naho birashika ko aza ahumeka nabi turaheza noneho kubera cya kibyimba kiba cyazibiye aho onye ha- h'ihemero turaheza tugatora ku izosi noneho agahemera ngaho gutyo tukamufasha kubaho muri iyo minsi atararonka iyo miti twagiye turadondagura yuko yamufasha kubaho igihe gitegekanijwe kuri urwo rugezo agezeko
Mhm.
kuyirinda sinzi ikibazo cya kabiri ngo yavuze ati kuyirinda Eh, reka ngire ko kwirinda twadondaguye ko hari ibyo bash- ushobora kwirinda hari ibindi udashobora kwirinda nk'ibyo by'ifungurwa eh, canke by'ibinyobwa urashobora kubyirinda ariko bya- ibyo bya genetike eh, twasiguye birasho- urashobora kutabyirinda kubera n'ibintu ababyeyi baba bara amajene baba baragushizemo bakubyaye uyu ayo majene arimo ay- ibyo utwo tuntu twe twa kans- kanseri dushobora guca nawe tugu- bigukurikirana ibyo urumva biragoye ariko eh, ibyo ibindi byo kwirinda ni izo infection z'utwo duhimba ziguma zisubiriza twasiguye yuko mushobora kujya kwa muganga wumvise izo infection z'utwo duhimba two mu muhogo tuguma tuza noneho bakaguha imiti kugira ngo iyo kanseri niho zohazi- i- nizo hazi iza mu nyuma hariho rero n'ibyo z'imigera twavuze hariyo ama- ama- i- urucanco ruhari nko kuri iyo virisi iyo yitwa hpv noneho ifata no- na kanseri yo mu gitereko cy'abagore iyo hari- umengo hariyo urucanco rw'abantu ba- ba- bategwa vakisinasi kugira ngo iyo ndwara ntizigufate
mhm.
ivyo vyu- vyu- vy'umugera wa sida navyo nyene urumva birashobora kwirindwa ngivyo ibintu nyamukuru twari twavuze kugira ngo twirinde iyo ntuzenya iyo kanseri y'umuhogo nk'abantu bakora mu mahinguriro twavuze yuko ari ukwambara i- i- i- amamasike ibintu bituma ata ivyo vyuka ivyo vyuka vyo mu mahinguriro bitabinjira mu mazuru canke mu muhogo noneho ngo bitere iyo ngwara ya kanseri urumva nabadondaguriye ndababwira ibi- ivyo bashobora kwirinda n'ibindi umuntu ashobora- adashobora kwirinda kubera bisanzwe bimeze gutyo Yego.
sinzi ko muba mwatahukiwe Ye, bira- birumvikana nihagira uwundi ushaka kubaza cyangwa se hari iki- icyo yifuza ko wongeraho ubwo araza kubaza Yego.
twakire na west guy uranyumva Eh, ndakumva west guy urahagana
je sanzwe ndi mu nkambi ya Ndutsa muri Tanzania ikigoma Aha. Aka- aka ni akazina wihaye ariko
Eh, aka kazina nako nihaye we sigaye bakanyise kubera ubusani nsanzwe ndi umusani nsanzwe ndi umuririmbyi Ah, Eh, uririmba indirimbo zihese
nkunze kuririmba indirimbo z'urukundo indirimbo z'ubuzima eh, indirimbo nyinshi nyinshi Mm. Waturi- waturirimbiyeho gatozi
ntibaririmbire waturirimbiyeho gato ugatera akanyamuneza muri uyu mwanya dushaka kubungabunga ubuzima
urukundo ni ibanga rikomeye hehe nasi yuko muke nkunda hehe ubwa mbere ubwa mbere he, ntigukunda he wari ubizi ni ukuri twaciye mu rukundo rukomeye he he he ya imana he he He, yampaye he he, he
urakoze cyane urakoze cyane ngo baza ikibazo cyawe muganga sawa wa muganga nagomba ndamubaze ikibazo Eh.
none umuntu yomenya gute yuko iyo kanseri yamufashe mu gihe abantu benshi tuba dusanzwe nka- nk'abantu tuba tubapeiza abapeiza ngira ngo aronze icyo ari cyo abaturage nk'abantu tuba dusa- tuba dusanzwe tubapeiza none twomenya gute yuko iyo kanseri yadufashe kugira ngo dushobore kugira neza dushobore gusimbira nko ku bitaro badufashe twomenya gute mu gihe turasimbira ku bitaro
ubwo ndumva usa Murakoze kugani- usa cyane.
n'uganisha kuri bya bimenyetso ukuntu wamenya ko wayirwaye eh, cyangwa se ko ha- u- ushobora kuyirwara Ye, muganga
sawa ni mu musubizo twavuze ko hari ibimenyetso uh, tu- tu- bazi umuntu afise akakeka noneho iyo ndwara hama agaheza akamujyana muri sare d'operation aho ba- mu ibagiro barakora none agahimba muri abonye ikibyimba barakora muri muri muri ca kibyimba agahimba kamwe akakajyana kugapima muri muri laboratware muri za rugagamisha noneho bakamubwira ko ari kanseri mugabo ibyo bimenyetso byose twagiye turadondagura ntibi- ntibisigura yuko umuntu abifise aca avuga ati noneho ndarwaye kanseri twari twabivuze tugitangura yuko kanseri umuntu ayimenya ari uko bayimubwiye muri laboratware muri mu- mu- mu bi- mu byuma bya rugagamisha bapimye ako gahi- ako- ako kabyimba bakavuga bakemeza noneho ko ari kanseri yo mu muhogo ariko ntibisigura yuko ivyo bimenyetso byose umuntu abifise aba afise kanseri yo mu muhogo byiza umuntu rero abikeka igihe agiye kwa muganga hama umuntu agaheza akamupima kugira bagire ibindi bipimo hama agaheza akabona ko ari kanseri cyangwa ko atari kanseri Ye, ikibazo cya west guy kirumvikana Ya, ni ukubera ahari Nzi ko ko ati byumvikana.
yagiraga ati twebwe nkatwe b'abapeyiza nkatwe b'abaturage aho tuba twibereye akenshi hari n'igihe bakunda kwivuza indwara yarabarenze kubera impamvu zitandukanye yaba ari uko Eh.
baba bari kure y'ibitaro yaba ari uko baba badafite amikoro kugira ngo bivuze cyangwa se no kumva bari mu tuntu twinshi cyane akavuga ati nzaba njyayo ejo nzaba njyayo ejo Ari- nk'uko mwabivugaga rero bakaza baranakererewe ku buryo indwara iba yarabageze ku Yara- ku yindi ntera yarabasenzikaje Eh, noneho twakire na remo remo uranyumva remo ubanza telefoni ye yacitse ahari ku buhanga Oya, bw'ibyuma ndiho.
Eh, urahari Eh, wiriwe neza Eh, mwiriwe neza urahagana hehe
Ni mu kigali muri gasabo Eh, murakomeye rero turakomeye nuko turakomeye nuko nuko ikibazo cyawe
rero yaravuze ngo ibi zino poroduwi shimike Mm, ngo nazo ngo ziri mu bitera iz- indwara ariko hari byinshi dukoresha hari isukari kugira ngo bazakore isukari hari poroduwi shimike bazashyiramo kugira ngo umunyu ukorwe ujye mu ruganda bawukore hari poroduwi shimike bashyiramo kugira ngo ube umunyu muzima hari amaji hari ibindi bintu byinshi ibiribwa byinshi duku- duku- turya birimo poroduwi shimike ese ni izihe zishobora gutera iyo kanseri
mhm.
ikindi kibazo ese barayivura ko igakira cyangwa ni ukuguha imiti ikorohereza
Ye, hano ore- muri ibi bihugu muri ibi bihugu byacu bya east africa ese ni ni ikigereranyo ki- kingana gute kugira ngo tumenye abarwaye iyo kanseri nibura kugira ngo twumve ko iri hejuru cyangwa iri hasi
Mhm.
Mhm.
Ye.
hano ikindi kintu nagira ngo mbaze ese ibimenyetso byayo bigaragara ku muntu uyirwaye hanze hanze y'uruhu ni ibi
Ye, ku ru- ku ruhu atari mu mu- atari mu muhogo imbere mu muhogo se bizamo imbere cyangwa ni biza inyuma y'umuhogo Mhm.
Mhm.
Eh, ndumva ibibazo byawe ari byinshi ariko ubwo aragerageza kugusubiza reka reka muhe umwanya Eh, nta muganga kibazo.
Eh, yego murakoze cyane ikibazo cya mbere remezo yabagize yavuze ati "Izi- izi ni izihe poroduwi simike zibitera aha twari twazidondaguye ariko mbanze kwibutsa ni ibintu abashakashatsi bagiye baravuga mu bitabo ariko rero baravuga ati ibi eh, izi poroduwi simike muta- mutazikingiye bantu mukora amahinguriro cyangwa mu- mu- mu ma- mu ma- mu ma indisitiri bizobatera iyo ndwara twari twavuze icyo bita arisenike ni poroduwi simike bakoresha twari twavuze icyo bita hakorome ni poroduwi simike yindi bakoresha twari twavuze icyo bita asidi sirifirike twari twavuze icyo bita nikeli baravuga ati n'izindi ariko ariko izo nizo banditse bavuga bati izi inye kuzikingira rero ni ibyo byuka noneho byayo umuntu atikingiye ariko arakora bituma noneho bitera iyo ndwara ya kanseri
bivu- ikibazo cya kabiri bavuga ko bara- sa- bivuze ko i- iyo sukari nyine yamaze gukorwa byarangiye ni n'umunyu n'ibindi yadondaguye nta kibazo ikibazo ni handi mu ruganda urimo kubikora oya nta kibazo urumva n'ibyo bi- aya maporoduwi simiki ibyo byuka bi- bi- by'amahinguriro bariko barayikoresha umuntu atikingiye mugabo yikingiye na birya bintu bifuka nta na kimwe mugabo ni ba- atikingiye bikamara nk'imyaka myinshi ariko ariko arabikoresha byomutera iyo ndwara ya kanseri n'ibyo sinzi ko yoba yatahukiwe neza Ye.
eh, eh, ubwo niba ko ata- nabivuze.
niba atabyumvise ntihari bubure n'undi ushobora kongera akagira ikindi abazaho tukaza ku- gukomeza ko ndabona Eh.
bagaruka no ku bimenyetso ay, nabyo yabigarutseho Eh.
abaza niba biri mu muhogo gusa cyangwa se niba hari n'ikintu gishobora kugaragara hanze
ntibiri mu muhogo gusa ibintu bishobora kugaragara hanze ni nk'ibibyimba biza cyane cyane ku izosi cyangwa hariho umuntu ashobora kunanuka akonda agata ibiro ku buryo noneho ubona ko umuntu uko uko bukeye uko bwije agenda arata ibiro noneho ukavuga uti uyu muntu ashobora kuba afite indwara n'ukuri ita- itameze neza ukaca uyiyumvira mu byo ugiye kurondera hariho nk'umuntu aka- aza arakama amaraso ukabona ko yera ku mubiri ukavuga ati uyu muntu urabona ko atamaraso afise ngibyo ibimenyetso nyamukuru byo hantu umuntu ashobora kubona noneho agatuma yiyumvira iyo ndwara mu bitwerekeye iyo ndwara yo mu muhogo
Ye- yari yagarutse kuvuga icya ngo gatatu ngira ngo hari- yego Eh, komeza mhm.
komeza komeza ubwo nihagira yari ikindi yavuze ati baravura iyo ndwara igakira Mm.
twari twabivuze yuko iyo ndwara ikira igihe umuntu ayivuje hakiri kare ariko igihe imaze kumufata burundu igeze kuri rwa rugezo noneho ageze kuri ya miti twavuze yo kumupfupfahariza yitwa radiyo shimiyoterapi baravuga ko ageze kuri ku rugezo kuri ku rugezo rwa kane sitade katwe ngira ngo niko nobisubira ko sinokwinjira mu mu mu mu idonido ko ntabyo yotahura cyane baravuga yuko amahirwe yuko yoba abaho ari hagati y'imyaka itarenga itanu ariko arafata iyo miti Mm, ni niko mike aba- abahinga n'abashakashatsi babitubwira
Ye. Ah, Mu- icya- muri mu mm.
ikibazo kindi yari yabajije cyangwa wari utararangiza gu- gusubiza ikindi
oya hari ha- hari ikibazo yabagena ariko ndabigira ko Mm.
sinzi ko yari yavuze ati none ibiharo ni bingahe muri u- muri aka karere k'iwacu Eh, ku bitwerekeye nta gi- nta nta nta bushakashatsi buraba aha mu karere ko- k'iwacu mugabo tuba turagerageza kuraba yuko twogira ubushakashatsi bwira turabe noneho ibiharuro mu nyuma tuzahita tubabwire kuko abarwayi bariho sinzi iyo iyo mugabo abarwayi bariho bafatwa n'iyo ndwara turiko turaraba ko tuzogira dufite ibiharuro byo byo hanze by'iburaya n'ibyo uh, muri senegal by'iyo ndwara ariko muri aka karere k'iwacu twibaze yuko mu byo tumaze kuraba atamuhinga aragira u- ubushakashatsi ubwira arabe uko ibiharuro bingana by'ukuri n'aho bahari by'abantu bafatwa n'iyo ndwara Ye, ibyo ari byo byose ntibyabuza kwirinda kugira ngo umuntu arebe ko ya- Yego.
yayikumira ah, akabona uko agira amagara mazima twakire jean felix turi kumwe
yego Yego.
Ye, urahagana he ndabashuje ndi ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye Ye, ihuye mwiriwe mutese
turaha akavura ka- karahise ikirere kimeze neza nuko Ye, hari ibibazo mfite bigera mu- mu- ni bibiri Mm.
ni bibiri n'akandi kamwe mu ka gatatu ariko ko ni kagufi mm,
hari hari indwara ubona zikunze kuboneka hari ikirungurira anjine n'umwingo izo zikunze kugaragara ku ku gice cy'umuhogo Ese ntaho zaba zihurira n'indwara ya kanseri y'umuhogo ikindi kibazo ni ubuhe buryo kanseri y'umuhogo yakwirindwa noneho icya gatatu ni- ni ni izihe nama bahabwa uyirwaye kugira ngo yenda niyabikira cyangwa se ikiza gukira kugira ngo abane nayo neza niba yakira cyangwa se niba itakira akabana nayo neza murakoze ye, urakoze cyane jean felix muganga rumbete mumubwire Yego.
eh, ko yabyifatamo
murakoze cyane yaba ari ikibazo cy'uko hari ibintu by'ikirungurira nibaza ko nko mu gifaransa twakwita rofi gastroesophagie Ni- ni- ye- n'ibyo bya angine ngira ngo eh, nibaza yuko ari infection twavuze ni nka faringite eh, yoku- yoba yita angine yego cyane birafitaniye isano n'iyo ndwara ya kanseri umuntu yama agira ikirunguriro akenshi yama agira ikirunguriro uko akikisubiriza hama noneho kikamutera ya za infection zo muri twa duhimba twavuga biramute uko agira i- ico kirungiro kigatuma kimutera iyo infection iyo mukro iyo infection yo mu muhogo biratuma none hazogira iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo birafitaniye isano rero cyane Mhm. hanyuma hanyuma um- umwingo Ikibazo cya umwingo si kabiri.
wa wundi ubyimba ijosi ubyimba mu- umwingo kubyimba mu izosi hajya abantu bagira umwingo n'abantu babyimba ku izosi inyuma ukabona Mm.
ko habyimbye yego aho rero urumva kanseri yo mu muhogo hariho kanseri y'umwingo Mhm.
ngira ngo twashyize muri iyo kanseri yo mu muhogo n'aho twavuze utwo duhimba tubiri harabaho kanseri yo mu- y'umwingo igihe umuntu yamaranye igihe kinini umwingo naho nyine twawushyira muri uyu mugwi wa kanseri yo mu muhogo umwiguri ku muhogo mugabo twavuze utwo duhimba tubiri naho utavuze umwingo mugabo hariho kanseri y'umwingo igihe wamaranye igihe kinini nawo ushobora kuwivuza nta kibazo dushobora kuzategura ikindi kiganiro nabyo tukabivugaho nimu tubonera Yego.
akanya Ye- hanyuma yabajije icya kabiri yabagize kuvu- kwivura yego komeza
kwikingira Ye, kwi- yavuze kwikingira iyo ndwara ye, twari twavuze ko hariyo bimwe dushobora kwikingira nk'ibyo by'amahinguriro kwikingira ugakora wikingiriye mu mu muhogo cyangwa mu mazuru twavuze kwikingira nk'ibyo byo ku- byo kunywa itabi n'inzoga twavuze ibyo bya- bya mikorobe iza iratera umuntu akayivuza noneho atavuze ati reka ko yamifata ntacyo bizohera adafashe imiti twavuze noneho na ya migera dushobora kwikingira tuka- tukicandagisha tukayipimisha imbere tubonye yuko ata- atayo dufise tukayicandagisha tubonye ko tuyifise noneho tukegera abaganga kugira ngo batugire inama batubwire uko two- twomera twogendana n'iyo migera twokwivuza kugira ngo noneho izo ndwara za kanseri zo mu muhogo ntizize zifate umuntu icya gatatu yavuze ati none umuntu amaze kuyigwara byogenda gute mumufasha gute twe turamuvura ku rugezo tubona tugeze ko hama tukamubwira ko ari indwara nk'izindi ntituja tumubwira tuti rero wewe ko yamaze kugufata iyo miti ntakimaze zoca upfa ejo turamubwira tuti ubuzima burabandanya byanse ko amira turamuha ibintu bituma afungura byanse ko ahema turamuha imiti cyane turamwereka ukuntu yohema akenewe imiti yindi y'ibyo bindi y'ibyo bintu bye bindi byo bya infection cyangwa ibyo biramufata by'ububabare tukamuha imiti afise uburyo bw'iyo miti twavuze itari ino tukamurungika hanze akaja noneho gukoresha ko ageze kuri rwa rugero kuko atangura iyo miti ya kanseri agaheza akagenda iyo miti ya kanseri bakayimutanguza ngibyo rero ibintu bituma umuntu yo muremesha kubera urumva naho twavuga ati imyaka itanu igihe hariho n'abayirenza duhora tubona abayirenza bakaza hama rero akitegura neza akaheza akabandanya ubuzima buke buke iyo myaka itanu ikarenga hari igihe idashika cyangwa irenga urumva rero tuca tumubwira tuti ko wayirwaye noneho biraheze itegure turamuremesha tukamubwira yuko ari indwara nk'izindi hari imiti ihari yo kuyivura ari ngaha mu burundi twavuze ko atayihari afite uburyo akajya hanze noneho iyo miti bakayimuha hama agaheza akabaho igihe imana ishatse ikazomuhamagara kuri ku mwanya wayo ngibyo rero ibibazo mwabagije sinzi ko nuba nabyishyuye byose mwabyishyuye rwose twibutse abo turi kumwe ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara ya kanseri yo mu muhogo dusubire ku murongo wa telefone noneho twakiriye jean bosco murahaganaye
i kigali mu rwanda ye mumeze neza
nta kibazo kumeze neza hano ndamugiriza mu murundi mwene wacu narakumva rwose nawe uri umurundi se mahoro neza eee Mhm.
mvuka muri komine kirundo ehe uri hafi y'u rwanda ese oya ndi mu ndi kigali mu rwanda ariko mvuka mu kirundo Eh, ni mu kirundo ariko ntabwo ari kure nanone ntabwo ari kure y'u rwanda oya ni ha oya ni hagufi nye yo mu rwanda Eh, nuko ikibazo mufitiye rero
ese iyo ndwara bihaye ingamba zimeze uburundi bwihaye ingamba zimeze zite zo gukinga iyo ndwara ko nzi ko mu kirundo kenshi ikunda kwibonekeza ku bana bato bato hari imiti yayo bayiboneye ko mbere bavuga ngo nta miti yayo hari hari umuganga umwe nawe nyine yavuga ngo avura gakondo icyo ni cyo kibazo cyanjye uwo muganga uwo mu- murundi yavuraga i- um- um- indwara ya kanseri yo mu muhogo
kari aka- ubundi ha- ni akantu ko mu muhogo kabyimbaga baragaca
hanyuma yagaca umuntu Kandi agakira ndabona- Hmm?
yagaca umuntu agakira
Eh, barakira kuko ndiyo ndafite na mutonya wanjye yigeze kwa- kubigwara ndamu- tumujyanayo mu gitondo ariko kabisa nta kintu na kimwe yigeze bitwara ya- yarakize Mhm. Ye, urakoze cyane Mm.
Eh, muganga Namwe rumbete ubwo rero eh, musubize jean bosco hari ikintu akomojeho ati i- ku- ukunze kuboneka mu bana eh, n'ako kantu ako kabyimba kaza ubwo mushobora kuba hari ako mwabonye sinzi niba ari kimwe muri ibyo bimenyetso bya kanseri cyangwa niba ari iyindi ndwara ako kantu avuga baca hanyuma mutubwire abantu bakunze kwibasirwa cyane bari mu kihe kigero cy'imyaka ni abantu bakuru ni abana cyangwa se hari abo mubona ba- bibasirwa kurusha abandi turi kumwe Eh, telefone ya muganga igomba kuba yacitse reka ubwo eh, tukomeze tu- tumuhamagara hanyuma twongere tumushyire ku murongo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagira muganire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro mukurikira kuri buri wa gatatu ikiganiro muri isanga ni ikiganiro kivuga ku magara y'abantu nk'uko nabibabwiye rero turimo kuvuga ku ndwara ya kanseri yo mu muhogo muganga turi kumwe ku murongo wa telefone telefoni ye iracitse ariko ni dr jean gentil rumbete akaba ari ku bitaro prince regent charles ni bujumbura mu burundi arimo rero aradusobanurira ibyerekeranye n'iyo ndwara ya kanseri yo mu muhogo kubera ko yanonosoye ibijyana n'indwara zo mu matwi mu mazuru no mu muhogo ubwo rero mu kanya araza gukomeza asobanura asobanura ibijyanye n'iyi ndwara uburyo abantu bayirinda uburyo ivurwa ndetse n'icyo umuntu yakora kugira ngo abane nayo igihe yagize ibyago byo kurwara abakunzi b'ijwi rya amerika rero barakomeje kuduhamagara mwihangane gatoya turamubona kuri telefone mu kanya hanyuma yongere aze abasobanurire ku murongo mu kanya turaza kuvugana na ndayishimiye ariko abe yihanganye kugira ngo muganga abanze aboneke noneho ikibazo cye akimubwire hataza no kugira ikimucika mbibutsa rero ko mushobora no kudukurikira gukurikira iki kiganiro mushobora kuza kucyumva kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu tubabwira kandi ko mushobora no kutwandikira kuri facebook ni ibintu byoroshye mwatwandikira kuri facebook mukatubwira icyo mutekereza ku biganiro byacu icyo mwifuza ko tubaganiriraho kandi tukabasaba ko mwajya mukomeza kuduha telefone zanyu mu biganiro bitandukanye ikiganiro muri sanga muzi ko tukibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru aho mwisanga mukabaza mugatanga inama n'ibitekerezo ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko muganga rero yabonetse nagira ngo muganga rumbete musubize jean bosco sinzi niba mwibuka ibibazo yari yabajije yari yabajije ibijyanye n'ukuntu n'akabyimba mu muhogo avuga ko hari umurundi cyangwa se sinzi niba ari twarumenye ngo ushobora kuba yarakataga utuntu twa tubyimba mu muhogo cyane cyane ngo byibasire abana nari mbabajije ntese iyi ndwara ubusanzwe yaba yibasira abantu bo mu kihe kigero abana abantu bakuru uko mubibona abaza babagana abenshi baba ari abahe
rero murakoze cyane ikibazo mu bisanzwe ifata abo dukunze kubona n'abantu bakuze cyane cyane abagabo bari hagati y'imyaka mirongo itanu na mirongo itandatu n'itanu mu bana si kenshi dukunze kubibona ariko ni muri iyo myaka dukunze kubona iyo iyo iyo ndwara ya kanseri abantu bakuru none se ako kantu avuga umuntu bakata mu muhogo kaba ari agaki niba hari icyo mwamubiziho
aho kantu nibaza ko ari ikintu bita ibirata cyangwa ikirimi barakunze kubica birababaje cyane ko hari igihe twamatuza guhagarika amaraso bagiye kubicisha ku mbura y'inkanzine umwana afise cyangwa ari efegisiyo mu kanwa kanaka ari icyo bita farengite n'utwo duhimba twavuze turi hagati na hagati utwo twadondaguye larenzite cyangwa farenzite cyangwa anjine uduhimba twegeranye turi aho mu kanwa haba umwana akagwara noneho akajya ngira kuri abo barumenyi bagaheza bagakata akantu hariya mu muhogo kitwa riwete cyangwa epigrote ngira mu kirundi byongora kudusigura bakaza mbere babyirirana bavuga ngo babaciye ibirimi cyangwa babaciye ibirata ariko niba ariyo ndwara ya kanseri kinashaka kumusigurira kuri iki kibazo cyiwe kenshi aba ari izo infection zo mu kanwa z'abo bana
ubwo ni ukubashishikariza kwivuriza kwa muganga kwibutsa yuko mu byigwa ngira ngo mu burundu turabona benshi mu bakenyezi mu byigwa byagizwe muri senegali mu bihumbi cumi na kane haratangwe kwibonekeza noneho ibitigiri by'abakenyezi atari ngaha muri turabibona sinzi ko turabibona mu byo dukunze kuvura ariko mu bindi bihugu nka senegal mu byigwa bagize muri demirikato mu bihumbi bibiri na cumi na kane abakenyezi n'abana barafatwa n'iyo ndwara ya kanseri mu muhogo
reka twakire na ndayishimiye uranyumva ikaze ku ijwi rya amerika urahagana he wongerejwe ariko ikibazo cyawe
rero ikibazo ahanini gihagaze kuri ibi ariko arategura hariho indwara ikunze gufata abana bakabyimba akabyimba ko kakatera ikirundi bakita kamirabugari iyo babonye ko kabyimbye cyane ugahita uhura bagiye kuri ba baganga bita ba rumenyi bavura bya magendu ugahura baragaciye iyo keke hariho abana batakaza amaraso kandi amaraso aba asa n'ari kava mu mutwe ugahura abana baragize ikibazo baruhe kujya kwa muganga kugira bagerageze guhagarika amaraso rero ariko ndabaza ibyo bintu baza baracisha mu mihogo bakata mu buryo buhimba yoba bidafite ingaruka mbi bigatuma abantu borwara n'amakanseri hejuru y'uko biba biriko bikoreshwa n'abaganga batabifite ubuhamya cyangwa batabyigiye kuko urabye nta bintu by'isuku kenshi uhura bakoresha ni ibintu nyine byayabaye kandi uriko urabikurikirana abantu bakababwira yuko umwana arwaye mweneko umujyana kwa muganga bakamuha imiti atari ibimba byo mu kanwa bagiye guca ku mwana wavuga ngo uriko urabayobereza ngo no kwa muganga warabisha ariko kwa muganga tuzi yuko atabintu bazi baca mu bana ngo barwaye mu kanwa bari ibihimba ariko barasa rero nabazani iyo byose biba biri mu bituma kanseri z'ibiri ugahura umwana arabikuranye kubera bamuciye iyo bita ngo ni kirata cyangwa ishuri biba kiri umwana ugahura muri kazoza kumbe hariho kanseri yamusikiye ugahura ageze nko mu myaka mirongo itatu mirongo ine kubera ya ngorane ukahura ya kanseri kumbe yavuye kuri bya bintu ntibamukatiriza kubera idafite isuku kandi umurebe bitari bikeneye ikibazo cyane cyane murakoze ndagushimiye cyane ndashimiye dogiteri rumbete musubize ndayishimiye kuri iki kibazo cye rwose urumva gifite ishingiro ibintu byanduye abantu bafite umucafu bakatisha ibyo yita ngo na kamera bugari na bya bindi ni ikirato harya wavuze cyangwa ikirimi ibyo bintu baba bakata hari ingaruka bishobora kugira aronterane nk'uko babivuga mu gihe kiri imbere umwana wakaswe hari ingaruka bishobora kumugiraho ku buryo aribaza niba bishobora no kuba byanatera na kanseri
murakoze cyane uyu muntu witwa ndayishimiye arakoze kubaza icyo kibazo ni ikibazo nkoramutima cyane ni ikibazo gifite ishingiro icyo kintu kitibira ikirato cyangwa ikirimi kenshi iyo bagiye kugicisha bagicisha n'ibikoresho ku mbure bitameze neza bitagiye mu bintu by'intuze byo kubisukura neza kandi nta n'ishingiro rihari y'uko babica kubera ibyo bita ikirimi cyangwa ikirata ni indwara yo mu kanwa umwana aba afise ya infection infection yo mu duhimba two ngaho mu kanwa twitwa uduhimba twitwa pharynx two dujyana imfungurwa cyangwa twitwa larynx tujyana mwemu cyane utwo two twikuje twitwa anjine kenshi rero bakajya kwa rumenyi cyangwa kubaca ururimi ibyo birato cyangwa ibirimi bagaheza akabica hama noneho umwana akagaruka azirirana kenshi twaba twabonye n'abana gusa n'abakuze twaba twabonye benshi ingaruka zabyo baza babwirirana babwirirana amaraso menshi mu kanwa no mu mazuru tugaheza tukabihagarika bitugoye ariko rero bakatubwira ati twagiye gucisha batubwira ati ni kirato cyangwa ikirimi aho rero kwa muganga nashaka kumbwira ko ata kirato cyangwa ikirimi twebwe duca twese hari imiti dutanga hanyuma umuntu agakira urumva nta kirimi cyangwa ikirato duca kwa muganga urumva rero abo onye ingaruka ni nk'uko aheze kubivuga ni izo nyine ni za infection zizogenda zirisubiriza kubera bakoresheje n'ibyuma batasukuye neza bitari ibyo kwa muganga kumbure izo ndwara zigenda zisubiza twagiye turavuga zikazomutera noneho ya ndwara ya kanseri yo mu muhogo ubu ibyo rero icyo abagibye kirafite ishingiro cyane rwose ngiyo inyishu ntushobora kumuha uko yanabivugaga rwose urumva ari ibintu yabonye ati amaraso ukabona asa nk'aho aturuka mu mutwe urumva biteye ubwoba dusubire ku murongo wa telefone twakire jeannette komera cyane ndagushimiye rwose kuba uduhamagaye uyu munsi kandi ni we mukobwa wa mbere uduhamagaye muri iki kiganiro uyu munsi bravo rwose uku ndubwirira n'abandi nabo bakajya bahamagara biranshimishije by'umwihariko kubona umuntu w'igitsina gore ahamagara kugira ngo arebe uko yabungabunga ubuzima hanini nibo baba bita no kubo mu rugo cyane cyane nagira ngo noneho ubwo nguhe umwanya ugire icyo wibariza nawe
murakoze ndi kubaza nk'iyo umuntu arwaye umugongo akawivuza bikanga ndetse akagera n'ubwo wenda yagira akanywa imiti y'ibyatsi bikanga biba biterwa neza umugongo
umugongo sinzi rero niba jeannette uze kumbabarira sinzi na muganga ya twajya gutandukira tukagera ku kibazo cy'umugongo ahari ubanza twazategura ikindi kiganiro kuko ubu uwo twatumiye uyu munsi ni impuguke mu byerekeranye n'indwara zo mu matwi mu mazuru no mu muhogo urumva rero mu mugongo ni ibindi bindi umuntu yaza gutumirira undi muganga akaza akabasobanurira
nta kibazo ikibazo nyine nanone nk'igihe umwana umufasha ukamuvuza nyine haba havuka ureba yishima mu matwi akiri uruhinja noneho ukamufata ukamuvuza nk'ubu ngubu ndamufite w'imyaka
ine ariko ine ariko naramuvuje naramuvuje cyane bikomeye ariko byaranze haracyasohokamo amashyira mu matwi ubwo byaba biterwa n'iki kandi avurwa abantu imiti ntibikire
imiti ushyira mu matwi
imiti yo gushyira mu matwi ariko wapi ntibikira
uguma hafi ubwo wenda muganga ashobora kugira ikintu yakubwiraho ntujye kure sibyo kuko ashobora kugira akabazo nawe yifuza kukubaza muganga rumbete mumusubize
yego cyane icyo kibazo cya mbere nibaza ko mwari mwakimwishyuye ko ntari mu byo ngeje kuvura ariko ikibazo cya kabiri ngira ngo ni umuhe umuco gatoyi aravuze ati umwana wanjye ariyagaza mu matwi noneho n'amashyi akaza hama bakamuha imiti mugabo byarananiranye sinzi imyaka afise ariko nashaka kubwira ko izo ndwara yavuze ko ari ine afite imyaka ine sinzi umwana imyaka afise nibyo ndimo kubabwira muganga umwana afite imyaka ine afite ine ine yego aho rero urumva biva ku bintu byinshi ku bana bafite imyaka ine igihe amashira aguma yisubiriza ni uko amaze kugira wa mukorobe noneho mu matwi bitwa otite otite moyenne koronike mu kirundi cyogorana ni infection mu gutwi uguma ugarukagaruka wisubiriza aho rero bikaba biva ku bana b'imyaka ine biva ku bintu byinshi cyane birashobora kuva n'uko amazuru yaba azibye yaba afite ibicurane umwanya wose hama yaba afise ingorane yo guhemera amazuru ko amazuru n'amatwi birafitanye isano yaba afise indwara zo mu muhogo za anjine aho rero biratuma izo ndwara zose batazivuye noneho bagiye kuvura amatwi gusa atacu baba ariko barakora babanza kuvura noneho n'izo ndwara zituma ayo matwi kumbure aguma atera iyo mikorobe akaguma agira ayo mashyira aguma yisubiriza mu matwi
ndakeka jeannette akiri ku murongo jeannette uracyanyumva
ndakumva I- i- urasobanukiwe ikibazo wari wabajije cyangwa hari icyo wifuza ku- ku- kurushaho gusobanukirwaho kugira ngo dukomeze
nyine ntago nyuzwe kuko izo ndwara wenda haba mu mazuru cyangwa se mu mihogo bagerageje kureba ikindi kibazo yaba afite ba- bamucisha mu byuma kwa muganga ariko basanga nta kindi kibazo ari amatwi yonyine kuva avutse kuva avutse guhera akivuka kugerana n'izi saha amatwi ye ntabwo bayavura ngo akire
Mhm. kandi izo ndwara zindi barazisuzuma ubona ahumeka neza
ahumeka neza nta kibazo kuva yanavuka nta njina ajya arwara
Mhm. Ye- ubwo rero ah, muganga hari inama mwamugira aho yakwerekeza icyo yakora
Eh, nashaka kubaza ko nta yindi ndwara yoba yaravukanye ngira ngo yo bituma ni nyuma y'uko urumva ko yavuze sinzi ko yarabonanye n'umuganga avura indwara zo mu matwi mu mazuru no mu muhogo kugira ngo amubwire by'ukuri ko atangwara muri izo duhegeye kudodagura zo mu muhogo cyangwa izo mu mazuru yoba afise yaravuze ko bam- bamusuzumye niba barabonanye arashobora kuba iyo bitubwira ariko rero nashaka kumubaza nanjye ko atayindi ndwara yoba yaravukanye y'ubumuga yoba afise noneho nayo iri mu bituma bitera iyo ndwara iguma yisubiriza ya infection- za infection zo ngaho mu matwi Mhm. jeannette subiza muganga wa- wamwumvise
indwara nzi yavukanye na n'izi saha tukiri kumuvuza ni bronchite
Ye. Ah, hanyuma wamujyanye kuri bariya baganga bavura indwara zo mu muhogo no mu matwi no mu mazuru cyangwa ni umuganga usanzwe Eh.
wamushyiriye
oya ni sehashika twari turi noneho biba ngombwa yuko tumarayo n'iminsi dutegereje muganga ugomba kuza kumuvura
hanyuma barabonanye se
rwose twarabonanye uwo nguwo uv- w'umu- w'impuguke mu byo mu mazuru mu muhogo no mu matwi
Eh, twarabonanye rwose arangije arambwira ati twara ino miti hanyuma ugende ushyiremo n'ibyanga ubwo nyine sinzi ukundi uzabigenza Mm. kandi uyimuha neza nk'uko yakubwiye
rwose
Wa- wa- warayirangije iyo miti Ah, iyo uyirangije bigen- ubigenza gute
yarambwiye ngo ninyirangiza nzategereze Mm.
amezi atatu ndebe ko byongera ah, kugira gusohoka iyo myanda yongera gusohoka mu matwi Mm.
noneho n'ubundi narakomeje imiti ndayimuha ariko ntabwo byigeze bihagarara n'umunsi wa rimwe imiti yara- yararangiye ubu
yararangiye Eh, utegereje rero ayo mezi ko ashira
oya ayo mezi n'ubundi mm, yararangiye ubu hashize umwaka Mhm. akaba akirimo kongera kwikuba mu matwi kandi n'ibyo n'iyo myanda ivamo
Mm.
Mhm. ndumva ikibazo kiremereye ariko reka ubwo nongere nsubizeho muganga ah, niba hari icyo yakubwira mbere yuko tukurekura hanyuma tugafata na sabato nawe arategereje ku murongo wa telefone muganga hari icyo wa ka- kajambo ka nyuma wabwira jeannette
yego inama ya nyuma ni uko nari ko ndamuhe- narimpereje ndamubaza indwara yoba yaravukanye afise Mm, yavuze ndashaka bronchite kwibutsa abariko baratwumviriza yuko iyo bronchite n'izindi ndwara zitwa za sinizite zifise zi- ziri mu migwi y'indwara itera amatwi igarukagaruka z'indwara z'amatwi inama nomubwirira ni uko yo muvuza iyo ndwara ya bronchite kuri bajya bavura abana barazi kuzivura neza noneho akayivura i- i- niyakira niyakira ngira ngo nibaza yuko izo iyo ndwara yo mu matwi zoheza igahe- igahera kubera biri mu bitera bene izo ndwara biri mu bitera indwara ku bana indwara z'amatwi Mhm.
harimo n'ibyo bya bronchite n'ibintu byo mu muhogo n'ibiki n'ibya angine Mhm.
biri mu migwi y'ab- y'indwara zo mu matwi bitera indwara zo mu matwi zituma ziguma zigarukagaruka Eh. sabato rero umwanya ni uwawe urahagana Yego, murakoze radiyo murakoze radiyo ijwi rya amerika Utuba- murakoze cyane utubabarire twagutindiyeho gatoya ikibazo cya jeannette cyari kiremereye tugira ngo rwose tumuhe akanya asobanuze ko yara- arababaye oya nibyo ni na byiza cyane kubera ko abantu benshi baba bashaka gusobanukirwa bavuye gusobanura ku baganga b'abahanga nk'abo ngabo Eh, nizere ko hari icyo wakuyemo mu byo amaze kumusobanurira nawe Eh, nabikurikiranye cyane kandi ni ukuri icyo kibazo ibyo bibazo nk'ibyo bigenda bifitwe n'abantu benshi cyane cyane abantu bo mu byaro biba bisaba ubukangurambaga cyane kugira ngo abantu benshi babo- babo- bamenye uburyo bashaka kujya bi- bisuzumisha indwara baba bafite Eh, koko nitwa sabato ndi nyagatovu ni ku mubuga ni mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda yego mfite ah, nanjye hari ibintu byabimbaho nk'ibyo ariko byo mu- byo mu muhogo nkumva mu by'ukuri mu muhogo harimo harandya rimwe na rimwe ku buryo niyo ngiye nko gu- nko gu- nko gutamira nk'ikintu gikomeye nk'ikijumba cyangwa nk'umwumbati cyangwa impungure uba usanga mu muhogo handya cyane bikamfata nk'ukwezi kose kugira ngo bibe byakira ariko bikajya bikikiza ariko nabaza nk'abantu bakambwira ngo nanjine ntabangira ngo muganga yenda ambwire niba mu by'ukuri nubwo bambwira ko harakine kandi mba numva handya cyane niyo nkoze inyuma harandya niba atari ikibazo cya kanseri cyangwa se niba bidashobora kuza ababyaza abana kanseri mu muhogo ako ni akabazo kamwe akandi ka kabiri hari indwara eh, abanyarwanda bakunda kurwara niba n'abarundi bakunda kuyirwara sinzi cyane cyane abantu b'igitsina gore indwara bita umwingo sinzi ko mu kirundi bayita ngo muraza ku- kumfasha kuri muganga arayizi kuko wari wigeze kubaza ikibazo kijyana n'umwingo kandi yabyumvise Eh, yego umwingo mu by'ukuri ni- ni indwara ikomeye cyane ku buryo abantu benshi usanga bayirwaye cyane cyane b'igitsina gore mu by'ukuri nk'aba- kandi abantu bayirwaye cyane ni abantu bakunda kuba bari mu byaro bata- ba- badafite ibintu bye- by'ubukangurambaga ku bintu cyangwa ubumenyi ku bintu by'umwingo ku buryo abenshi usanga ba- ba- baraheze iyo ngiyo mu mazu bazigendana ku manywa n'ijoro mu by'ukuri nkaba ngira ngo mu- mu- mu- mumbarize n'ubwo yabivuzeho ariko a- atange eh, nk'umucyo ni- nanjye nakora ubwo bukangurambaga nkajya ngenda mbibabwira nkurikije ibyo ibyo ndaza gukurwa- gukura muri iyo nama nkajya ngenda mbibwira abantu mu by'ukuri ifitanye isano na kanseri mu buryo abi- abivugeho cyane kubera ko harimo abantu usanga baraze kwi- kwipimisha bavuga ngo ni indwara isanzwe cyangwa bakitwaza ko ari amarozi ngo abantu b'abarozi bo mu miryango mbese ni kanseri mu by'ukuri ku buryo abantu bakomeza ku- bashobora kujya kwivuza bagahura na muganga cyangwa se koko bishobora gu- guterwa n'iyo myuka mibi y'amarozi ni ibyo ni ibyo bibazo nabazaga murakoze cyane radiyo ry'amerika yebo bu- ntujye kure rero ubwo ataza ku- gukenera kugira icyo akubaza nawe ugume hafi ye yego rwose M- m- a- dogiteri mu- mwasubiza sabato sa musubize sabato
Eh, yaravuze bati iyo ariko aramira ifungurwa arababara cyangwa ara- sin- sinagitahuye neza avuga ko ababara ariko arafungura cyangwa yoba ari angine ni ukubabara cyangwa kumva sinzi sinagitahuye neza icyo kibazo Sabato.
cya mbere Sabato.
Gisubiramo.
sabato so- sobanurira muganga ni mu- uravuga ngo mu muhogo hahora hakubabaza cyangwa se ubabara iyo umira uri ibintu bi- bikomeye
bo nk'iyo eh, iyo- cyane cyane iyo ngiye nk'ibintu bikomeye ndababara ariko hari n'igihe mpakora nka- hari nk'akantu kaba kabyimbye hagati akoro nkumva ndimo ndababara ariko noneho iyo ndi kur- iyo ndi kurya nibwo mbabara cyane kurya n'igihe rwose kurya mbireka cyangwa nkarya ibintu byoroshye cyane byahoze nk'igikoma cyangwa ibindi bintu by'amapotaje byoroshye kugira ngo bimare bi- bibashe guca mu muhogo ariko iyo mbiriye ndababara kuruta uko nababara nta- ntari kurya aho ukora ukababara ni bwo na- ni- ntabwo ari ingutu
eh n'ingoto Um, muganga n- nagira ngo muvugane nawe Mo- ariko dusigaranye agahe Nahumvise.
gatoya ni aga- ni akanya gato cyane ego twibaza yuko iyo ndwara ishobora kuba ari angine canke iyindi ndwara ya infection yo mu gahimba ko hambavu yaho ko bitu- uduhimba du- dusangwa dufatanye bita pharyngitis Eh, ibyo rero umuntu ari kuri telefone biragoye kugira ngo umuntu atarazi umuntu biragoye kugira ngo avuge ati by'ukuri ni iyi ndwara cyangwa iyi ndwara mugabo ko mutware muri kiganiro cya kanseri twavuze yuko umuntu wese amira akababara yaba afite angine cyangwa izo izo microbe infection zindi zo mu muhogo bidasigura ko aba afite kanseri ariko twasiguye yuko igihe ziguma zisubiriza ku mwanya ku mwanya zishobora gutera kanseri noneho
Ye. ubu Nzi rero ko mwantahuye rwose birumvikana ariko nk'uko abakunzi b'ijwi Yego.
ry'amerika bakomeje ku- kubaza kandi tukaba tubona ko hari n'abandi bagikeneye kubaza twabasaba ko mwazadushakira kandi kanya rwose tukongera tukaganira kugira ngo tubashe gusubiza n'abandi basigaye reka mbashimire cyane rwose dr jean gentil rumbete ni muganga impuguke mu byo mu matwi mu mazuru no mu muhogo ku bitaro uh, jean charles i bujumbura mu burundi nshimiye rero habo twari kumwe nkashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Uh, noneho nkabararikira kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu mukunda ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi